Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitiin haalsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam jirtan kamisa amajjii 16 bara 2020 akka lakkoobsa itiyoophiyaatti immoo amajjii 7 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
galchumaaf waliin teessan nagayaan soraa ala keeddaa'imtuu biyya sanittiin ameerikaa kaanaadaa fi meeksikoo yuusmiisa jedhaniitiin daldala waliin qabaachuu fi waldaa jaarratan.
Mootummaan Keeniyaa weerara hawaannisaa biyyattii keessatti mul'atu to'achuudhaaf doolaara miliyoonaa lamaaf qabxii sadii ramaduusaa beeksise. Nageenyaaf tasgabbiin dhabamuu dhaabilee barnootaa olaanoo walqabate barattoonni kuma soddomii shanii ol barnoota addaan kutuu isaanii ministiriin saayinsiif dhaabilee barnoota olaanoo beeksisee jira. Wixinee sagantaa filannoo kaleessa boordiin biyyoolessaa labse paartileen siyaasaa akkamitti ilaalu? Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jiraadhaa dhaggeeffatoota keenya. ammaduuf gara soraatti deebina.
PPLF dabalee humnooti federaalistii paartii afurtama tahan tokko ta'anii filannoo dhufuurratti dorgomuuf qophaa'uu jiraachuu isaanii mirkaneeffatanii mulgeetaa asbaat maqalee nu ergee namoonni nutti.
የህብረ ብሔር ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ለሀገር መድሂን ዮካን ሞ ቱምሳ ሁምኖተ ፌዴራሉማ ገምታ ሰቦታ ፈይነ ብያፍ ጀደሙ ቱምሱ እንዴሰሜ ኩን ፕሬዚዳንቲን ቱምሰ ፓርቲሌ ከና ዱረታን ሶቺ ብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦ ደረጀ በቀለ ወልገይን ፎረሚ ሁምኖተ ፌዴራሉማ ጀደሙ ከፓርቲሌ ኩታሌ ብየቲ ሁንዳራ ትርማተን ከሌሳ ጌጌሰሙ ሳቲፍ ቱምሲ ኩን kanarratti mallatteessamuu isaati kan isaan dubbatan paartiilee afurtamaa ol ta'antu dambii naamusaa fi dambii ittiin bulmaataa tumsichaa mallatteesse kan jedhan obbo Darajeen paartileen gurmuu kana keessa turan garuu kaleessa mallatteessinaan mata mataatti kora mataa isaanii kan paartiilee isaanii geggeeffatanii murteeffachuudhaan itti hirmaachuu akka danda'an dubbatan.
የመጀመሪያ ደረጃውን ጥምረት ነው እየመረን ነው። ለምን ከዛ ወደ ቅንጅት ብለን ከዛ ወደ ግንባርን መሄድ ስለምንችል amma tumsa sadarkaa duraati kan nutu tolchine kana booda tumsarraa gara addaatti guddachuullee ni dandeenya amma fooramirraa gara tumsaatti guddate galmee tumsichaas akkasumas waliin mallatteessinee jirra dambii ittiin bulmaataas waliif mallatteessinee jirra amma sirna qabatee deemaa jira jechuudha jedhan obbo Darajjeen tumsi kun filannoo dhufaa jiru agobora tokko jalatti qindaa'uudhaan mallattoo tokkichaan akka dorgomuuf jirus himanii jiru. ittaanaa walitti qabaan fooramii humnoota federaalummaa obbo Tigistuu Awwalu torban dabre fooramicha dhiisanii ba'uu isaanii ibsanii turan. Waat paartichi badhaadhinaa paartii tokko ta'uu kan hojjetudha jechuudhaan qalbii sabaaf sablammootaa hawwachuudhaan miseensa qaamichaa gochuudhaan malee tumsichi olaantummaa waat deebisuudhaaf kan fuuleffate jechuudhaan morman obbo Tigistuun obbo Darajjeen garuu obbo Tigistuun duraanuu. Hanqina naamusaatiin fooramicha keessaa ari'atamanii turan jedhu dhiyeenya paartii badhaadhinaa akka hin seenne kan beeksisee ture dhiwaat miseensa tumsa kanaa ta'uunsaa beekamaadha.
Yuunivarsiitiin Dirree Daawwaa cufamte taane akka hin Itoophiyaatti ammajii kudhanii afuriitiif kudhanii shanii ijoollee galmeessuu jalqabdi. Barumsi ammoo ammajii kudhanii saddeetii jalqaba. Barataachitti galaafatanii jennaan yuunivarsiitiin cufamte. Tan mala illee barsiisotaa fi barattoota balleessaa akkanaatiin shakkan illee yaadamnee jette yuunivarsiitiin tunin. Yuunivarsiitiin Dirree Daawwaa sadaasaa kudhanii saddeetii cufamte amma banamuuf deemti. Yoo amma banamtu kana kanallee akka addis tokkol gabaasetti ijoollee barumsii dabrellee irra deebitee barsiifti. Raadiyyoon vii'oo'ee sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Yuukireen ambaasaaddara Ameerikaa ka durii ka biyyisii keessa hojjechaa baay'ee Yuukireen basaasuun ooltuu jetteetiin qorachuutti jirti. Ambaasaaddar Meerii Yoovinichi durii Yuukireenitti ambaasaaddara Ameerikaatti pirezidaantii Tiraampiti yaamee hojii irra buuse. Yuukireen ammoo ambaasaaddara ittiin tunin gaafachi jirtutti mootummaa keenya basaasuun ooltuu jetteetiin qorachuutti jirti. Ameerikaatti paartiin Demokiraat pirezidaanti Tiraamp waan hedduu seera malee hojjeta raga hedduu irratti argannee jetteetiin ammaan tanallee waan hedduun qorachuutti jirti. Hojiirra buusuuf falachuutti jirti. Ragaa jedhan kanaan namni durii abukaatoo pirezidaanti Tiraamp Ruudii Juulaanii qarqaara bahe Leevii Paarnaasitti ragaa hedduu argadhee jedheetiin gad baase. Paarnaasaani Juuliyaaniin Yukireenii Ruudii Juuliyaanii jechuun Yukireenii ambaasaaddara Ameerikaa ka durii oolmaa bultii isiitu to'achaa bayeetiin jedheetiin ragaa argadhee jedheetiin gad baase paarnaasiin kunin ambaasaaddara Ameerikaa ta durii tunin warra pirezidaant Tiraamp seera malee hojjat jedheetiin keessumattuu iyyuu Yukireen faayidaa siyaasaa irraa dhabee jennaan qarqaarsa irraa dhaabe jedheetiin ragatti ba'a keessa nam tokko. Ameerikaa, Kanaadaa fi Meksikoon seera waliin baafataniitiin waliin daldaluuf akka danda'anitti USMISA jedhaniitiin waldaa haaraa ijaarratan yoo koongireesiin Ameerikaa yaada kan irraa fudhate achiin duuba pirezidaanti Tiraampitti seera tolcheetiin itti mallatteessee hojiin jalqaban. Biyyititu sadeen durii waldaa naaftaa jedhan jal jiranii ganna 25tiin duubatti waldaa haaraa kan ijaarratanii jechuu seeri kanaan akka makiinaan warshaa makiinaa waliin qabaachuu danda'an yookaan ammoo walirraa bituuf walirraa makiina walirraa bituuf gurgurachuu intarneetii gabaa intarneetii waliin qabaachuu fi hojii akka akka waliin hojjechuuf yaa'an. Pireezidaantiin Raashiyaa humna siyaasaa jabeeffachaa deemuu jira amma immoo muummee ministeera ta'uu fi karaa qaqqajeelfachuu jira jedhan tanumaaf jetteetiin tanumaaf jechuu bulchootii isaaniillee bulchooti isaaniillee hedduu hojii jijjiira. Bulchoota ammaan tan jijjiiran keessaa ammaa fi muummee ministeeraa tolchanii namni filane Maayikel Mishtuunitti hojii tanaaf yaayyuu fudhate seera biyyaallee qaqqajeelchuu jira jedhan pireezidaantiin kunin. seerii jijjiiramee jennaan muummeen ministeera ka duri kaam agamma hojjechaa bahe Demetriif Medvedev hojii irra bu'e tan maleellee kaabinee mootummaa hedduullee itti jijjiiruutti jirani barii pirezidaant Raashiyaa kunini barii pirezidaant Raashiyaa kunini ganna afuriin duubatti dhaabata amma immoo seera haaraa baafachuu fi ittiin deemuutti jiran.
Dhagaa jirtanas Waashingtan diisii irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Keeniyaa weerara hawaannisaa biyyattii keessatti mul'ate to'achuu addaatti akka mul'ate dubbata. Gama biraatiin hoomaan hawaannisaa kun arra Boorana Aanaa Moyaalleetti illee mul'atee biqiltuu miidhaa akka jiru jiraattonni dubbatanii jiru. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
keeniyaan weerara hawaannisaa ishee mudate to'achuuf shiilingii miiliyoona dhibba lamaa fi miiliyoona kuma soddoma ramaduu beeksiste kaleessa yoo gaazexeessituuf himan akka jedhanitti ministeerri maallaqaa keeniyaa weerara hawaannisaa biyyattii mudateeffaluuf bajeta doolaara miiliyoona lama tuqaa sadiitti tilmaamu baasii taasiseeraa jedhan. akkas jedhu ministeer munyaan mootummaan amma ogeeyyii naannoo hawaannisni weerara kananitti bobbaasee jira. kanattis dabalata koree teeknikaa biroo waan hawaannisaa kana odeeffannoo walitti qabullee hundeesseera koreen kun waan weerara hawaannisaa kana qoratee achumaan waliin ta'uudhaan falallee barbaada jechuun dubbatu ministeerri waajjira qonnaa mootummaa keeniyaa ministeer munyaan hawaannisni kun biyyoota ollaa itoophiyaa fi soomaaliyaa irraa gara keeniyaa akka seeneemanii kutaalee bulchiinsaa keeniyaan qabdu 47 keessaa 8 weerara kanaan miidhamuu dubbatan. kana to'achuufis mootummaan keemikaala farra ilbiisaa hawaannisa kanatti roobsuuf akka ta'eemanii kanaafis dhaabbata weerara marsabiitti wajjiirii fi mannheeraan itoophiyaan warra waldaangessani torbee darbe kana keessas hawaannisni kun godinaalee booranaa aanaa hunda keessatti qubatee biqilaa fi marga irratti balaa geessaa jira har'as aanaa mooyyaalee gandootii baadiyyaa hedduu keessatti mul'achuu jiraataan mooyyaalee obbo mi'oo huqqaa ni dubbatu. Obbo Mi'oon hawaannisni kun godina Booranaa keessa torbee lama tureera. Bakka kaanitti marga bakka kaanitti immoo midhaan nyaataallee balleesseera jedhu. Obbo Mohaammed Abbaa Koodaa hoogganaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Booranaati. Weerara hawaannisaa godina Booranaa keessatti mul'ate haga dandeenye karaa aadaatiin ofirraa ari'ataa jirra jedhan.
Ka duraanii mala aadaatiin baay'ee kaasee tuutu garshanii godina keenya keessa ba'ee jira. Amma immoo bifaaraadhaan guyyaa kanarra kaasee mooyyalee bifaaraadhaan dhufee jira. Kun qofaa miti aanaadhaas akkasii aanaa dulluuq jedhamullee akkas keessa jira. Kanirra ka'ee amma akka duraanii sani humni namaa qofaan itti deemuun hin danda'amu. Akkuma silaa kaasne dirra xayyaaraa haa qopheessi nam xayyaarii arbaa miincii dhufee jira. GPSdhaan iddoo inni qubatu iddoo inni buladdaan nu baasa jechaa jiranii. Dharraa ta'ee ammoo bakki inni qubatu bakka naannoo hawaasii jiru jechuudha. Yoo GPS kan fudhattee digirii isaa fudhattee gaafa wanni itti deemta jettu uummata keessa ta'a. Qorri uummatatti waan jedhu nulleen agammaatti waan jira akkasitti ilaalaa turre amma ammoo humnallee oli namillee dadhaba waan jiru dura humni guddaadhaan hirmaannaa ummataatiin baay'ee hojjechaa waan tureef amma immoo yeroo lammaffaaf sadaffaaf akkasitti gaaf deebi'u namni nuffisiisu waan ta'eef ammoo shiniin jiru garuma shini haala kanatti deemudha. Wanti nu uummata gorsaa jirru amma danda'ametti haloo keessa akka ol ba'u taasisu hamma danda'amutti ollaa keessaa gargaaratti gara tuttuqaan horii faan namii faan hin jirretti naannoo sunitti akka ol baasanii fi dhipheessii isaanii dafanii fuudhanii dafanii akka keessatti nu godhan. godhaa jirraa akkaataa suniin ammoo walirratti ganam gps fudhatamee jira tiimii tiimii kan ilaaluudhaaf dabarsinee jirra jechuudha.
dabalanii sobbo mohaammed weerara waanisaa kanaan godina booranaa keessatti aanaa taltallee fi elwayyee keessa ol manca'uu dubbatanii jiru gabaasa galii ameerikaaf galmoo daawit naayiroobi.
nageenyaaf tasgabbiin dhabamuu dhaabilee barnoota olaanoo walqabatee barattoonni kuma soddomii shan ol barnoota isaanii addaan kutuu isaanii ministeerri saayinsiif dhaabilee barnoota olaanoo beeksisee jira gareen madda rakkoolee kanaa akka qoratu ministeerichi gurmeessee bobbaasee ture deebee gabaasaa dhiyeessee jira gabaasaan keenya muktaar jamaal dhimma kanarratti dubbii himaa ministeerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu dubbise kunoo.
Hamma maatiitti guyyoonni isaa haa gargar ta'u malee barattoonni barnoota isaaniitti irraa qisaasaman addaan kutaman gara maatii deebi'uu yookaan immoo boonaa keessaa bahanii bakka adda addaa turuudhaan barattoota kuma soddomii shan maaltu addaan bahe barattoota hundaan wanni jedhame barattoota kuma dhibba torbaa ol qabna kan keessaa barattoota hanga kuma soddomii shan ta'antu yeroo muraasaafis haa ta'u barnoota isaaniitti irraa qisaasaman kan jedhu gabaasatu mul'ata.
Keessattiyyuu rakkoolee ijoo walitti bu'iinsa raafama nageenya dhabuu dhaabbilee barnoota ol'aanoo kanaaf madda jedhamanii ittiin adda baafaman maal fa'aa turan.
Inni guddaan irra deddeebinee kaasaa turre tanaan durallee rakkoo siyaasaati wanti kun siyaasa wal qabatee ittiin barattoonni kaayyoo isaanii kan manaa bahaniif dhiisanii ittiin irraa maqanii baattuu ilaalcha akkanaatii fi gocha kanaa ta'anii ittiin barsiisotaas haa ta'u hojjettoonni adda addaa hojjettoonni deeggarsa kennanii keessatti kan jiran hundi isaaniitu iyyuu. Rakkoo kana keessa bahanii hojii idilee isaanii irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan taasisuudhaaf irratti hojjetamee tarkaanfiin adda addaas illee fudhatamee ammaan booda wanti kun qaqqabnee waan cimsinee itti fufnuuf haalli nageenyas illee haalli eegumsa yuunivarsiitiis illee sanaan dura akka komiitiitti kan ka'u himaa waan jiruuf hundi hojiin barnoonni idilee bifa barbaachisanitti fufannee yaadna kenna.
Obbo Dachaasaa sababa rakkoo kanaa jettaniitiin kan kaastan tokko dhimma siyaasaati kan isin naan jedhaatiin hin jirtanii. Waggoottan darban yeroo dheeraadhaaf ammoo dhimma siyaasaatiin walqabateetiin caalmattiyyuu kan himatamuu fi komatamu mootummaa biyya bulchu. Mootummaan biyya bulchu hojjettootarraa kaaseetiin hanga barattootaatitti giddugala siyaasaa akkasumatti ammoo dhimmoota garaagaraa taasisuudhaan akka barumsi of danda'eetiin walabummaadhaan hin geggeeffamne taasisaa kanneen jedhan namoonni hedduun jiru. Gama kanaanillee ilaalame immoo dhimma siyaasaa yoo jennu gama mormitootaa qofa.
Kanaan dura socho'amaa ture dhugaadha socho'amaa ture inni sunis qaawwa inni uumetu bara amma cibbifamee akkana ta'ee qaamni hooggansarra jiru kun paartilee afran kun hundumti isaanuu yuunivarsiitii keessatti waa'ee siyaasaa dalaguun barbaachisaa miti waa'ee siyaasaa garuma biraatti dalagamuu qaba jedhanii kallattiin kaa'ame sochiin siyaasaa beekamaan jala sararamee amma yuunivarsiitii keessatti hojjetamu hin jiru jirri kun garuu harka lafa jalaatiin warri mormitootaa keessattuu mormitoonni qacceetti walirraa fagaatanii wal jibban. ejjennoo adda addaa kaasan kun waan takkittiin koshoo jedhe ijoolleen tun lamaan akka walitti fiigdee walitti bu'uu dandeessu ijoolleen garee adda addaatitti addaan baatee akka akkana ta'uu dandeessu akkaataan isaan itti qaranii irratti hojjetan waan jiruuf inni kun kanarraa walaba ta'anii inni socho'uun barbaachisaadha kan jedhamu odoo barnoonni idilee kun bifa barbaachisaa ta'een nuuf deemee irra murteessadha.
Gabaasa gareen kun dhiheesse keessaa qabxiin tokko mul'ateetiin jedhe jalqabuma haalli caaseeffama dhaabbilee barnoota ol aanoo namoota dhiheenya siyaasaa qabanii fi walitti hidhatiinsa maatiitiin haalli hojmaata isaa caasaan dhaabbilee barnootaa ijaaramuun rakkoo tokko kan jedhu qabxiin tokko mul'atee jira gabaasa kana keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin falaa hoo'ee gareedhaan maal ta'uudhaa deemamee akkamitti ibsitu?
Rakkoo ta'e hanga hanga ammaatitti erga gara hooggansaatitti dhufee namni ammallee neetworkii dhaloolee ijaaruu naannummaa dhaloolee ijaaruu yuunivarsiitoota yuunivarsiitii mana naannoo sanii gochuu kan biyyaa ta'uu caalaa naannoo sanii gochuudhaan wal harkisuu kana kanatu jira. Kana fooyyessuudhaaf irratti hojjetu barbaachisaa kallattiidhaan ammaan booda irratti xiyyeeffannee irratti hojjennaa baay'ee rakkoo biyyaa hiikan jedhanii odoo eegaman ofii of hoogganuu dadhabuun rakkoo ofii hiikuu dadhabuun qaawwi akkanaa kun barbaachisaa waan hin taaneef siitan irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan nuti ammaan booda akka seektara kanaatti kallattii kanaan irratti hojjenna jechaadha.
Rakkoon wal fakkaataan kan biraallee akka hin uumamne fala waaraa kennuudhaaf rakkoolee mul'atan kanarratti tarkaanfiin fudhatamuudhaa deemu maayin.
Amma yeroodhaaf haala baruuf barsiisuu gaaffii keessa seenee sana haala mijeessinee itti neemee adadaan garuu maaltu kana fidaa jira. Fallisaa immoo akkamitti dhaabbiidhaan eeguu dandeenya qaqqabnee bu'uuraan akkamitti rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya kan jedhu kana kallattii deeggifnee sirriitti qo'annee qorannee waan irratti hojjechaa dhufuu jira.
Akkuma gabaasa irratti illee kaafamee barattoonni hedduun dhaabbilee barnoota irraa gama maatii isaaniitis deebi'anii jiranii maali hegereen dhimma barnoota isaanii kan ta'u.
Akkaatama yuunivarsiitonni waamicha godhaniin jechaadha. Iskeejuulii baasanii hamma yeroo kanaatti itti nu koottaa jedhanii waaman kanaan hoo deebi'anii kan barnoota isaanii eegalan taate akkaataan itti barnoota qisaasameillee bakka buusuudhaaf haalli mijateef waan jiruuf odoo yuunivarsiitoota isaaniif itti deebi'anii barnoota isaanii eegalan.
Tole obbo Dachaasaa Gurmoo dubbi himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Galatooma.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti koomishinni filannoo biyyoolessaa itiyoophiyaa wixinee sagantaa filannoo biyyoolessaa kan yeroo raawwee of keessatti qabate roobii kaleessaa ifa baasuunsaa ni yaadatama paartiilee oromoo walga'ii sanatti hirmaatan keessaa tokko abaa'oof kafaawoodha maal jedhu waa'ee kanarratti obbo qajeelaa mardaasaa itti gaafatamaa dhibba saba quunnamtii adda bilisummaa oromoo kan jedhaniin jalqabna jaalanneetu dubbise.
Taayimteebiliin bahee tokko tokko isaa yoo laalle hir'inoota mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf yeroon itti dorgommii filannoodhaa geggeeffamuu ji'a sadii qofa kenname. Yeroo itti kaadhimamtooti dhiyaatanis guyyaa kudha sadii qofa kenname. Kunis xiqqoo yoo dheerate wayya jennaa. Waan akkan akkanaa yoo kaasne baay'eedha. Inni guddaan garuu kan gaaffii ta'ee namooti kaasanii nullee yaada keenya irratti kennine guyyaan filannoon itti deemu hagayya. Gaafa kudhanii akka Itoophiyaatti yeroo bokkaan guddinaan roobuu, yeroo galaanni guutuu, yeroo qonnaan bulaan midhaan meesuu, midhaan facaafatu waan ta'e kun dhiibbaa qabaata namni bahee filannoo sana sagalee kennuu irratti lakkoofsi uummata bahee filannoo geggeessuudhaa xiqqaachuu danda'a jedhu yaaddoo qaba.
Isa kanaaf boordiin filannoo deebii attamii kennere.
Yoo gara gamaatti dabarsinee heera mootummaa seera cabsuu ta'aa. Yeroo duritti geggeeffamaa turetti immoo kan geggeessine immoo qophiin hin xumuramne kanaaf kana gochuuf dirqamne nuun jedhani nuti immoo gama keenyaan yoo yaaliin hundumtuu taasifamee dhadhabamee yoo xiqqaatee gara hagayya digdamaa keessatti akka naqisuuf nu taasisaa kanatti daballee immoo furmaata biraas itti barbaadu wayyaa ka jedhu walga'iinis kana boodatti qofa kanaan hin dhaabbanne kanaan adda baanee jechuudha.
Hagayya digdamatti achi hiiquunsaa isa kudhanii wajjin addaddummaan guyyaa kudhanii maal fida?
Addaddummaan guyyaa lama sadiiyyuu ganna keessa garaagarummaa ni qabaata. Gara digdamaatti gaafa deemu gara birraatti deema. Hirrisaa deema bokkaan tiifuu taa'aa deema. Inni garuu gara jalqabaatiin immoo bokkaa yandoodha. Bokkaa isa biifaa roobuu danda'a. Galaanni baay'ee guutuu danda'a. Digdama keessa xiqqaachuu danda'a jechuun malee sunis gaariidha jechuun.
Dhaabonni siyaasaa kan biroon garanatti asabu.
Ittiin biyya kana qabatanii mootummaa kana qabatanii fi walitti hidhataa ta'uu danda'a. Otuu silaa haalli isaa mijatee gimbootuma sanarraa gara ebilaafaatti asiqee yookaan maa jennu waxabajji keessa bokkaan hin jiru ta'e waxabajjifaa ta'e gimbootuma kanarraa iyyuu asiquun yookaan asiquu isaa nuti ni feena. Amma sun ishuu guddaa mitiini wayi. Warri ciruma isaa filannoon kun geggeeffamuu hin qabu. Biyyattiin kiraayisii keessa jirti. Biyyattiin ceemsa keessa jirti. Waggaa shan jaayicha siquu qaba. Akka dhaabaatti biyya kana keessa warri kana jedhanii jiru. Yaada adda addaa jira. Warri immoo onkololeessatti yookaan immoo sadaasatti siquu qabaa warri jedhanis ni jiru. Hundumti yaada mataa mataa isaanii qabaa jechuudha. Paartiileen adda addaa yaada ilaalcha adda addaa qabu. Kanayyuu gadi baasanii filannoo gaafa akkasii geggeessina jedhanii dubbachuun waan tokkodha. Ebilii kana kaa'uun isaanii waan tokkodha. Abdiin filannoon kun deemuudhaa dhimma namni bahee filannoo kana irratti maraatu ganna sana keessa ta'uun lakkoofsa namaa hedduu hir'isuu danda'a. Hir'inootuma isaa wajjin filannoon deemsifamuun xiqqoosee hamma tokko gara fuulduraatti biyya kana ni deemsisaa inni abdannaa.
Kana dura taa'an KFO obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee walga'ii boordii filannoo kaleessaa gaafatamanii.
Filannoon kun utuu lafarraa harkisanii hamma ammaatti adeemee dhufee filannoon kun adeemsisuun immoo dirqama hagayya keessa ta'eera hagayya gaafa kudhan ganna keessa yeroo ishee yeroo qotee bulaanis hojii irratti bobba'uudha wanti godhamu dhibee gara itti deemsan gaafa dhabee dhufu mirgaa boordiinis immoo kuma lamaa fi kudha lama yoo darbee jedhee karaa seeraadhaa fudhatama hin qabu. Kanaatii fi mootummaan kun itti fufee hojii hojjechuu waan hin dandeenyee fi kanumatti dhuma yeroon isaa kanaatii fi ileekshiniin kun immoo kana keessa godhamuun isa gubbaa jira kan jedhu yaadi dhufee karaa seeraan dhoowwaadhaa jedhameeti egaa ani dubbiin isaa fudhatamee siin jechuu barbaadeetani.
Paartiin keessan silaa yaada isa kam qaba ture?
Paartiin keenya hamma danda'ametti kanaan dura iyyaa turre irraa dafanii amajjii osoo jenneetin madira keessattis yaada akkasii bara kuma lamaaf kudhanitti kan nuyi dhiyeessine fudhatama waan dhabee fi ergasii booddee immoo filmaata kana adeemsuuf roodmaappiin jiraachuun isa gubbaa jira hin jedhu falmis dhiyeessinee turre kunis fudhatama dhabee filmaata kana achi dabarsuu jechuun rakkina guddaa kana caalutu uumamaa kan jedhu qabna.
Filannoon kun silaa jalqaba kan saganteeffame baatii caamsaa keessa ture maaliif achi hiiqee jedhe koomishinichi.
Yeroo isaa turuun hin dhiphatee immoo maammata adda addaadhaa irratti hojjetaa turre labsiin kun akka inni haara'u hundumtuu akka inni godhamu kana gochaa turre komitii adda addaa uumaa turre kanaaf yeroo baay'ee nu jalaa fudhate kana gubbaattis immoo referendamiin kanaan dura sidaamaa keessatti isa deeme hojii keenya yeroo keenya baay'ee fudhateera. Yeroo isaa eellee gochuu waan hin dandeenyee fi achi siquu danda'eera kan jedhudha kan inni sababa dhiyeesse.
Jaarmayaaleen siyaasaa acha butamuu asaa butamuu kan jedhan kan biraan jiru turani.
Jaarmoleen siyaasaa baay'een ammayyuu musulmaati kun ta'uun isa gubbaan jiru. Biyya keessa nagaan hin jiru. Lammaffaan immoo erga mangisti isa jedhan kana isa kanarratti federaalizimii isa jedhu irrattis waliigaltee waan hin qabnee fi duraan dursinee kana qajeelchuutu isa barbaachisaa filmaata fuuldura kana iddoon ga'uun nu gubbaa irraa. Waliigaltee nuumini utuu jeequmsi jiru utuu biyya kana keessa lolli jiru iddoo adda addaatti du'uun ajjeechuun hundumtuu utuu jiru attam goonee goonaa kan jedhanis acha butamuu kan jedhan jiru haa ta'uyyuu malee inni kun immoo faallaa waan ta'eef nuyi sirna kanarra rakkina hin qabnu sirna kana hojiirra oolchuudha rakkinni keenya poolisiin amma jiru jijjiiramuun danda'ama garuu hojii amma hojjechiisuu waan danda'uu fi inni kun jijjiiramu acha siqoo yoo jedhameedha isa kana deemsisuu irraa mootummaa walaba ta'ee filmaataan dhaabanii kana booddee irratti hojjechuutu wayyama.
Har'a walga'iin itti fufee jiraa?
Har'a walga'iin itti fufee jira imaammata adda addaa irratti hojjechuudhaaf akka filmaata adeemsanii yoo komiin jiraate komii akkamittiin akka dhiyeessuu hin danda'amu waan kan kana fakkaatanidha kan nuyi ilaalaa jirru amma.
Obbo Qajeelaa Mardaasaaf obbo Mulaatuu Gammachuu yaadannoo kennaniif hedduu galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenya kan ittaanutti ceenaa sagantaa barii finfinnee jechuudhaan adda bilisummaa oromoo dilbata dabre galma mileeniimee keessatti qopheesse irratti paartiileen siyaasaaf dhaabileen kabiroon hirmaatan walitti dhufeenyiif waliin dubbiin paartiilee siyaasaa rakkoo rogoondaan biyyattii keessa jiru furuudhaaf barbaachisaadha jedhanii haasawa isaanii keessatti dubbatanii jiru dargaggoonni qooda fudhatan immoo oromiyaan dirree jeequmsaa ta'aa waan jirtuuf furmaanni itti barbaadamuu qabaa jedhu tsaadaamxootu walitti qabee gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo tibbana waltajjii ittiin uummata Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee waliin wal argu Finfinneetti qopheessee ture. Waltajjiin marii qeerroo fi qarree Oromiyaa bakka bu'oota paartilee siyaasa garaagaraa namoota bebbeekamoo fi kutaalee hawaasa adda addaa kumatamaan lakkaa'aman hirmaachise barii Finfinnee kanarratti ergaawwan qaamolee adda addaatiin irratti keessummeeffamaniiru. dargaggoonni sagantaa barii finfinnee irratti hirmaachuuf gara finfinnee dhufan haala yeroo ammaa oromiyaa keessatti mul'achaa jiru qeeqaniiru dargaggoo amaan ahimad godina harargee bahaa aanaa cinaaksanii finfinnee dhufe barii finfinnee irratti hirmaachuudhaaf dhimma oromiyaa lixaa fi kibbaarrattis yaada kenneera.
maalii fi wallaggaa fi dhiha oromiyaa irratti rakkoon kun deemaa jira dhihee hoggaan of gaafadhu wallagga nama barate namni barate gabrummaa hin danda'u durammoo nama gabroomsuudhaaf. Mootummaan Itoophiyaa kun dhufaa dabraa wanni hojjechaa ture namoota barnoota qaban haleeluudha. Kun ammoo namoota barnoota qabatan osoo hin ta'in uummata barnoota qabanidha. Ai yeroo jalqabaatiif barsiisaan kiyya gabaana argee dhufe afaan Oromoo kana barsiise wallaggarraa dhufe. Uummanni san bayyanatee jira. Uummata bayyanata kana yoo dhaamsine malee karaa barbaannetti kallattii barbaannetti fadha keenya irratti hundooyinee biyya tana bulchuu hin dandeenyudha. Uummannichi barate san Oromiyaa kana keessatti faca'ee jira. Yeroo jiroon isaan irratti galanii isaanillee achi dhumanii yaada ijoo kan qaban. Duroo akkamitti waggoota afran kana deemsisaa turre yoo jennuu fi yeroo ammaa dalagaallu kana gargar fagoodha. Cabbiinsi keenya jechuun yeroo amma nuti silaan kaanee jirra galmata gogoodhaan wal qabannee jirra yoo kana cabbiinsi karaa maaliitiin dhufe karaa hooggantoota warra biyya bulchuutiin dhufe.
Rakkoo nageenyaa kallattii lixa Oromiyaa fi kibbaa furuudhaaf tokkummaan Oromoo murteessaadha jechuun dargaggoo Amaan ibsee jira.
Oromoon irraa nuti saba seeqaa jirra akka as jiru kanatti saba seeqaa dhiichisu jirra dhiichisni kun ammoo kan ilkee qofaa bitaan nurraa ta'e namni keenyarraa awwaalamaa jira. Dhiyaa Oromiyaa kun aduun achiin duraa seente isaan aduun nu baatee dhiichifnu tun dhiyee jennaan ni seente Oromoo. Wanni hin dhaamu an har'allee duudhii nurraa dhaabbachuu qabna. Duudhii nurraa dhaabbachuu immoo harka wal qabachuu qabna. Qaamni bittinnaa'e gar-tokko hin dhabu.
Shamarreen godina Arsiirraa dhufte tokko dhimma filannoo biyyaalessaa bara kuma lamaa fi kudha lamaa biyyattiitti geggeeffamu irratti yaada kenniteen akkas jetteetti.
Sagantaa kanarratti argamuuf illee baay'ee na gammachiiseera. Wanti uummata Oromootiif dhaamu barbaadu. Yeroo ammaan kana baatii harkaan firotatee jira filannoodhaaf. Filannoo kanaaf of qopheessinee sammuu keenya tokko goonee waraqaa eenyummaa qabannee waraqaa eenyummaa keenya harka keenyatti itti kaawwannee waraqaa filannoof of qopheessinee filannoo keenya korojoo abbaa nuu ta'a jennee keessa ka'ee akka qabnu uummata Oromoo hundaaf dabarsa.
Paartileen siyaasaa morkattootaa sagantaa barii Finfinnee irratti argamuun haasawaa taasisan keessaa paartiin uummata Affaar isa tokkodha. Dura taa'aan paartichaa Musaa Adam waan jedhan paartiin isaanii adda bilisummaa Oromoo waliin dhimmoota waloo irratti akka hojjetu ibsanii jiru.
Akka paartii keenyatti dhimmoota tokko nu godhan keessattuu dhimma uummata keenyaa, dhimma ofiin of bulchuu, dhimma bilisummaa uummata keenyaa, dhimma seenaa uummata keenyaa. dhimma afaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa akkuma waliigalatti dhimma federaalawaa kanarratti keessattuu immoo filannoo amma dhufaa jiru kanarratti waltaanee tokkummaadhaan dorgomnee mootummaa uummanni filate biyya kanarratti luka lamaan dhaabuudhaaf tattaaffii godhamu keessatti cimsinee waliin akka irratti hojjennu waadaa isinii seenaa jechuudha.
Dhaabni siyaasarraa walabatee namoota shantama sabaaf sablammoota biyyattii keessaa warreen walitti bahaniin hundaa'e dastiin Itoophiyaan egereen Itoophiyaa lammiilee maraaf mijooftuu akka taatuuf carraaqqii taasisaa akka jiru qindeessaan dhaabbatichaa obbo Nugusu Akiliiluu sagantaa barii Finfinnee kanarratti ibsanii jiru.
አብረን መኗኗር አብረን መኖር የምንችልበት ፎርሙላ አንደበት አይደለም ጉልበት አይደለም waliin jiraachuun wal danda'anii wal duukaa jiraachuun malli nu dandeessisu odeessuu qofa miti humna miti garuu wal dhaga'uudha wal hubachuudha kana waan ta'eef namoonni shantaman kun kan irratti walii galan kana booda ni mari'annaa kana booda wal dhageenyaa jechuudhaani dhiyeenya kanallee karaa foddaalee televezyiiniitiin obbo daawud ibsaa fi hooggannoonni keenya kanneen biroos dhaabilee poolitikaa biroo wajjin maree gaggeessaa turaniin karaa wal kabajeen wal caqasuun maree godhanii argitaniittu. Fuulli yookiin egereen Itoophiyaa isa akkasiidha. Wal kabajuu, wal danda'uudha, wal dhaga'uudha.
Sagantaa barii Finfinnee irratti akka dubbatameen adda bilisummaa Oromoo paartilee siyaasaa Oromoo dabalatee kanneen sirna federaalizimii fi sabdaneessaaf dhaabbatan waliin hojjechuudhaaf qophiidhaa ammas hojjechaa jira jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti.
Biyya lammataa oduu urdeebi'ee sanitti maatii PLF dabalatee humnooti federaalistii paartii afurtama caalan tokko ta'aniitiin filannoo dhufu irratti dorgomuuf kurfoo jiran. Yuunivarsiitiin Diradaawaa taa cufamte taane akka inni Itoophiyaatti ammajii kudhanii afuriitiif kudhanii shanii ijoollee galmeessuu jalqabdi. Barumsi ammajii kudhanii saddeetii jalqaba. Yuunivarsiitiin tun hin eegee barataa achitti galaafataniin duubatti barnoota cufte amma itti dacha'uu jiran. Pireezidaantiin Raashiyaa humni jabeeffachaa deemuu jira amma immoo muummee ministeera ta'uu fi waamimidhaaffachuu jira. Mataan oduu kanuma nagaan bulaan suuraa lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenyaas kanumaan xumurraa nagaatti bulaa jenna gama keenyaan qophii booruutti walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.